muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda kugera saa mbiri y'ijoro kandi mu rwanda no mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ndabashuhuje mwiriwe neza ni tomasi kamirindi mu kanya n'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti zacu mbere y'uko dutangira ikiganiro cyanyu murisanga mureka mbanze mbabwiriye inkuru ya perezida wa repubulika y'u Burundi petero nkurunziza wateye igikumu ku ibwirizwa shingiro rishyashya ryemejwe na kamarampaka ya rubanda ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa gatanu gushize umuhango wabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi iri mu mujyi wa gitega nyuma yawo perezida nkurunziza yagiye ku mutumba witwa bitare muri komine bugendana ya gitega yahavugiye ko ataziyamamaza mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri ni kumwe mu bavugizi be jean claude karerwa amaze kubibwira ijwi ry'amerika ishami ry'igifaransa noneho murisanga kuzungura mu rwanda abarundi babyita gutorana itegeko ry'u rwanda rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano zitanzwe cyangwa zakiriwe mu rwego rw'umuryango n'izungura nk'uko ryagiye rivugururwa rigiye kuzuza imyaka cumi n'icyenda ryemejwe bwa mbere mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda ubwo ubwo riherutse kuvugururwa bwa nyuma ni mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bwa mbere mu mateka y'u rwanda iri tegeko ryahinduye ahubwo umuntu yavuga ngo ryaciye umuco wariho rivuga ko n'umukobwa ashobora kuzungura kwa se n'umugore ashobora kuzungura umugabo bashyingiranywe mu mategeko twibukiranye ko izungura riba ari uko nyir'umutungo yitabye imana n'iri tegeko rirabisobanura haguruka umuryango uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana yagize uruhare runini mu nyigo n'itora ry'itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano zitanzwe cyangwa zakiriwe mu rwego rw'umuryango n'izungura mu myaka cumi n'icyenda rimaze ni iyihe ntambwe imaze kugerwaho twatumiye metre munyankindi monique uhagarariye haguruka mu rwego rw'igihugu kugira ngo atwungure inama metre munyankindi muraho murakomeye
turaho mbashimiye cyane rwose uyu mwanya muduhaye ikaze rero mu kiganiro murisanga
yego niko se metre iri tegeko ryahinduye umuco w'abanyarwanda kuva babaho si nka revolisiyo
kuba iri tegeko ryaje ritari risanzwe ririho ryaje nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni nka kimwe mushobora kubyita nka revolisiyo ariko byari ukugira ngo amategeko ajyane ndetse n'andi mabwiriza mpuzamahanga yari ariho avuga ko umugabo n'umugore bareshya imbere y'amategeko kugira ngo umugore nawe agire uburenganzira bungana imbere y'amategeko kimwe na musaza we ndetse n'umugabo kuko amasezerano mpuzamahanga u rwanda rwagiye rushyiraho umukono nayo ubwayo yarabivugaga yuko umugabo n'umugore bareshya imbere y'amategeko ariko ugasanga amategeko y'u rwanda ntaho byagaragariraga ko umugabo n'umugore bareshya ahubwo wasangaga umugore agikandanyizwa
ariko rero nyine tutirengagije n'umuco w'u rwanda kumva ngo umukobwa azunguye kwa se kumva ngo umugore azunguye umugabo ibyo byari nk'ishyano
ryari nk'ishyano mu muco w'abanyarwanda ariko byari ngombwa ko nabyo bibaho kuko icyagaragaye ni uko ari umukobwa n'umu- ari umukobwa n'umuhungu bose ba- bashoboye kimwe ariko ibyo ni bya bindi bya bitekerezo bya- bijyanye n'umuco bitakijyaniranye n'igihe aho usanga n'ubu ngubu nk'umuryango uhaguruka mu nshingano yayo ya mbere ujyaho waje ugira ngo ugaragaze yuko n'igitsina gore gifite ubushobozi gishobora kugira icyo gihindura mu mateka y'igihugu ndetse n'umugore afite ijambo ashobora no kuba umunyepolitike ndetse akaba yajya n'inama Mm.
nk'uko bitari biteganyijwe icyo rero niba twararwanaga ish- i- ishyaka ryo kugira ngo umugore nawe agire umwanya muri gahunda za leta ndetse ashyirirweho n'amategeko amunogeye bya- ni- ntabwo rero twumva ko ryaba ishyano ahubwo byari ibintu bisanzwe byo kugaragaza ko umugore ashoboye nawe kugira ngo abashe kugera aho agera ava aha kandi agaragaza umusanzu we mu iterambere ry'igihugu cy'u rwanda nk'abandi bas- nka basaza be
hagati aho twibutse abatwumva ko haguruka umuryango rero uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana yavutse mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe sibyo metere yego yego nibyo rwose ye nuko ubu rero iri tegeko rimaze hafi imyaka cumi n'icyenda imyaka cumi n'icyenda izuzura mu kwezi kwa cumi na kumwe ubu ngubu imyumvire y'uko umukobwa azungura kwa se ndetse no kwa nyina kuko iri tegeko rirabivuga ko umwana w'umukobwa ashobora kuzungura ababyeyi be bombi babyakira batabanyarwanda ubu ngubu bimaze kugera hehe
imyumvire imaze kugera ku rwego rushimishije kuko n'abagore ubwabo mbere nabo ubwabo ntibumvaga ko bafite ubwo burenganzira ariko nk'umuryango uhaguruka mu nshingano yacu ni ukwigisha amategeko iyo itegeko rije riba rije rije gusubiza ibibazo biba biri mu muryango nyarwanda ndetse baka- ba- bamwe bakaba bagifitemo ibitekerezo by'uko riba ryaje ryabyoroheje ibibazo bihari rikaha uburenganzira umugore cyane abandi bakavuga bati bya- bya- ni ikibazo abagifite ya myumvire ikiri hasi ariko nk'umuryango uhaguruka mu nshingano yacu kubera ko akazi kacu ntabwo ari ukuvuga ngo amategeko yagiyeho turarangije akazi gusa dukoze ubuvugizi amategeko meza abereye abanyarwanda agiyeho nka- dufatanyije n'izindi nzego icyo tuba dusigaje dukora kwigisha kugira ngo umuryango nyarwanda umenye impamvu y'itegeko kandi na buri wese amenye uburenganzira bwe bigatuma na wa mugore amenya yuko kujya mu ba- mu- mu- mu mubare mu mu rutonde rw'abazungura atari icyaha atari no kurenga ku muco ahubwo ari uburenganzira ahabwa n'amategeko ahabwa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda twitoreye mu mwaka wa bibiri na gatatu ryavu- nk'uko ryavuguwe kugeza ubu ngubu ndetse n'andi masezerano mpuzamahanga icyo Ra- ni cyo kintu cya mbere dukora ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuzungura mu rwanda ibyo mu kirundi bita gutora- gutorana kuri telefone dufite ruhu rw'inda ruhu rw'inda we ruhu rw'inda ruhu rw'inda ndumva uyu muntu atari yasamaye ntabwo nzi ibyo arimo ijwi ry'amerika twikomereze metero munyankindi
karame iri tegeko rivuga yuko umugore uzungura umugabo baba barashakanye mu buhe buryo
uburyo hari dusigaye dufite uburyo bwo dusezera- gusezerana busigaye ari bwa- ishu- uburyo ni butatu hari ivangamutungo rusange hari ivangamutungo muhahano hari n'ivanga- n'ivanguramutungo ri- risesuye ni ukuvuga ngo umugore wasezeranye ivangamutungo rusange ubwo ni ukuvuga ngo wa mutungo w'umugabo wose awufiteho uruhare
kimwe ariko n'abana mu babo hantu, kimwe n'abana ajya Eh.
hamwe no muri muri rwa rutonde rw'abazungura bahoraho kimwe n'abandi babandi rwa rutonde ruhoraho rw'abazungura ariko iyo ari mu hahano mu hahano icyo gihe ni uvuga ngo baba basangiye wa mutungo bazashakana waba undi muhahano awufiteho uburenganzira bu- bu- ijana ku ijana ariko iyo ari ivangamu- ivanguramutungo risesuye ubwo nta burenganzira aba afite kuri wa mutungo w'umugabo u- ahubwo aba- nta nabwo anazungura umugabo we ahubwo icyo akora kereka umugabo amuhaye nk'impano Eh, ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu se noneho gusezerana mu mategeko abanyarwanda barabikangukiye cyane ku buryo nta bantu benshi bakibana gusa batanyuze imbere y'ubu- y'ubu- y'ubu- y'itegeko
abanyarwanda barabikangukiye cyane ariko hari n'aho usanga mu duce tuna tumwe tw'igihugu usanga uwo muco kubera umuco waho wa- wa- wo gukunda kugira ubuharike hari aho ba- abagore badasezerana ariko naho ni hake bisigaye ariko i- haguruka ndetse n'izindi nzego za leta bafatanyije icyo dukora dukora ubukangurambaga kugira ngo wa muco ushoboke ushire ndetse n'aba bagore basezerane bagire uburenganzira ku mutungo nk'uko biteganywa n'amategeko uretse ko n'iyo umugore ari muri rwa rugo niyo yaba atanasezeranye hari itegeko nimero mirongo itanu n'icyenda ryo muri bibiri n'umunani rimuha uburenganzira ko na wa mugabo najya gushaka undi mugore agasezerana wa mutungo bari bafitanye awufiteho uburenganzira icya kabiri kuko nawe aba yaragize icyo akora muri urwo rugo
mu yandi magambo ntabwo ari ukurata u rwanda ariko rero Mm.
nkurikiye neza ibyo umaze kutubwira ni ukuvuga yuko u rwanda noneho rwa- rwahagurukiye koko ku- gushyiraho uburenganzira bw'umugore ruka- ruka- rukabishimangira kurusha mbere ntabwo ari mu rwego rwa politiki gusa Mm. ntabwo ari mu rwego rwa politiki gusa ahubwo twarenze inzi- inzira ya politiki politiki zagiyeho zari nzi- nziza ahubwo za politiki zifasha ko hajyaho n'amategeko asubiza umu- umugore agaciro icyo u rwanda rwakoze ni ugusubiza umugore agaciro kugira ngo agire uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose
niko se metero munyankindi iyo uvuga ngo umugore asubizwa agaciro ni ukuvuga ko na mbere yari agafite rero
na mbere mu muco w'abanyarwanda yari agafite ujye mwibuka ko mu mateka y'u rwanda iyo umwami yi- yimaga yimaganaga na nyina ni ukuvuga ngo ijambo Eh, ryari akitwa umugabekazi umugabekazi, nawe agafite yego.
ijambo Eh, iryo rero ni ijambo umugore uyu munsi icyo bakoze ni ukumusubiza ka gaciro yari yarambuye kuko n'ubundi umugore yagiraga agaciro umubyeyi w'umugore iyo bakuvuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo ni ukuvuga ngo ufite umutima w'urugo ufite umugore muzima waba ufite urugo rwiza kuki usa umwami iyo yajyaga kwima akimagana na nyina ntiyimane n'umugore we ahubwo akimana na nyina umubyara akaba umugabekazi akaba umujyanama w'aho hafi wa mbere
ni uwa mbere Eh.
urumva rero ni ikintu gikomeye nta gaciro umugore yari afite mu mateka y'iki gihugu kereka ku mutungo gusa
kereka ku mutungo ariko ka gaciro yari asanzwe n'ijambo yari afite yahawe ibiri- ibikurenza ku ijambo agira n'uburenganzira ku mutungo afatwa nk'umwana kimwe nk'umuhungu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aho ngaho ku- ukuntu umu- umwana w'umukobwa afite uburenganzira bwo ku- kuzungura nawe twakwibutsa hari yuko ari ingingo ya mirongo itanu na kane y'iri tegeko ribivuga riti abana amategeko mbonezamubano yemera ko ari abo wapfuye bazungura ku buryo bungana nta vangura Bungana.
hagati y'umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa kobwa Eh.
Mm.
radiyo ijwi ry'amerika Urumva rero nyine- yego itegeko ryaje ribisobanura neza Mm.
Mm, akaba ari nacyo tunishimira nk'umuryango waguruka mu byagiye bigerwaho kuva umuryango washingwa kugeza n'uyu munsi ko umugore yagize ijambo kandi akaba anazi no guharanira uburenganzira bw'uyu munsi
hagati aho ariko ha- haguruka nubwo yego abayigaragaramo cyane ari abantu bize amategeko ntabwo igizwe n'abanyamategeko gusa
umuryango waguruka ntabwo ugizwe n'abanyamategeko gusa tugizwe n'abandi bize indi mirimo tubigiramo n'abacungamutungo tugiramo n'ababusikoroge ingeri zitandukanye umuryango waguruka n'uw'abanyarwanda bose ukeneye kuza gutanga umusanzu we mu muryango waguruka winjiramo kuko natwe tuba dukeneye ko imbaraga zose tuzihuza hakaba iz'amategeko hakaba iz'imicungire kugira ngo n'umutungo dufite tubashe kuwucunga neza metere munyankindi monique niwe mutumirwa ahagarariye rero haguruka mu rwego rw'igihugu haguruka n'umuryango uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana mu rwanda kuri telefone turi kumwe na leonidas leonidas we
hamwe ufite akabazo
yego ndafite icyo nshikiriza ariko kandi ndafite n'akabazo yego
Eh, kuri iryo tegeko munyankingi ariko aravuga ryoba ryaratowe mu rwanda ubwa mbere ashyikirije yuko umenga eh, umugore yoba yara- yari yarataye agaciro ariko tubirabye umugore agaciro ntiyigeze agatakaza kuko nk'uko yari arabivuga n'ubundi urugo n'ubundi urugo usumbya umugore n'ubundi agusumbya urugo kuko niwe acunga umutungo wo mu rugo ariko uvuze ko bamusubiza agaciro kubera agiye gutorana kwa se agatorana no kwa nyina niyo mbona umenga ngaho hoye hoba harimwo akarengane ndagira mbaze rero nimba n'umuhungu a- baratoye muri iryo tegeko ko yoba ashobora gutorana kwa se agatorana no kwa nyina kuko niko barukungana ahubwo baba babasumbasumbanishije ye urakoze rero ni dasi we
ndabakengurukiye nanjye ku ijwi rya amerika metero munyankindi gutorana rero nyine nk'uko twabitangiye tubivuga niko kuzungura yego Mm. nuko ubwo rero Bavuze ati ngo ku- umuhungu kuzungura ku ruhande rwo kwa se no kuri nyina eh n'umuhungu afite ubwo burenganzira Umuhungu.
dukurikije iri tegeko yego arabufite buri mwana wese buri mwana wese afite uburenganzira buzungura ababyeyi be bombi yego
Eh, niko bimeze ye ndibwira kuko yaratangiye kuvuga ngo ni akarenganyo ni ukuvuga ati buriya umuhu itegeko rirabisobanura rya mirongo itanu na kane bavuze uburinganire bw'abana mu izungura abana amategeko mbonezamubano yemera ari abo uwapfuye bazungura ku buryo bungana nta vangura hagati y'umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa ye
ni uvanga uruhande agomba kugera urutonde rw'abazungura niba rurimo kuri urwo ruhande kwa nyina ari nyina wamubyaye arazungura nawe arajya hamwe n'abandi azungure nyina niba ari ku ruhande rwa se arajya hamwe ku ruhande rwa se nawo azungure
radiyo ijwi rya amerika kuri telefone turi kumwe kandi na pacifique pacifique
babwe akabazo kawe
ego nanjye nagira imvuge ku byo bijyanye no gutorana kw'abakobwa cyangwa abahungu nkaca rero jyewe ari akangonongono novuga yuko narisise kuri ibi bijyanye no gutoranya nk'uko tubona yuko menga hariho akantu novuga yuko barenganije ku muco tw- wa kera twari dusanzwe tuzi kuko nkabona menga nk'ibyo baba barazanye byo gutorana ku bakobwa nobona yuko ari nk'umuco wo hanze mu bazungu baba barazanye baje gusubiriza umuco w'abanyafurika twari dusanzwe twituza Mhm.
umuntu rero akaca abaza ati nubwa aho ntibabona yuko umuco wa kera w'abasokuru wa ba kera ko tubona abahungu aribo bari batorana mu gihe umukobwa we yavuka akagenda ay- yamara kujya kubaka ubwiwe ubuzima bwiwe bukazo bukarabwa n'umugabo wiwe aba asanzwe amufise cyo kimwe umuntu w'umugabo akaba ariwe araba ubuzima bw'uwo mukobwa akaraba n'ubuzima bw'abana bamukomokako umwana agatorana kwasi aho ntibabona yuko hariho akantu boba bara boba barakuye ko ku muco wa kera mu gihe uzosanga amenga umuco wa kera bazaba bariko barawumera nk'abawi- nk'abawibagiza Ca- nkaca rero ndamubaza ati mbega ko kuki boba baratoye iryo tegeko hari ingorane ryoba ryari riteye mu gihe kera aho twari dusanzwe tubona byari bimeze gutyo oya hari agahatse koba kari gateye cyangwa hari ingorane ryari riteye yego cyangwa kuba bariko barakuraho umugenzo wa ba kera hoho ntibabona yuko bariko bara- ba- bazana umugenzo wo hakurya mu bazungu ntibabona yuko boba bariko baribagiza umuco wacu bariko barawibagiza bawutitura bakateza imbere umuco wo mu ma- wo mu bazungu biyo hakurya bo hakurya y'amazi pacifique rero rero nkasabwe ye wahindirira aho ngaho hanyuma metero munyankindi akagusubiza
eh, ye urakoze
sawa yego arakoze pacifique icyo numvise avuze ni uko agaragaje yuko ngo mu muco hari icyo twa- cya- twirengagije ku muco umuco ubaho kandi ukagira nawo uburyo ugenda wevuriwa hakabamo revolisiyo mu muco kandi tukareba ibyiza dutira ahandi bishobora kudufasha itegeko rero ry'izungura mu rwanda rijyaho muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda ryaje rigukije gukemura ibibazo byari bihari nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni koko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari abagore bari bamaze gupfakara ndetse n'abana b'abakobwa bari bamaze gupfusha ababyeyi bagasigara ariko nta tegeko ry'u rwanda ribemerera kugira uburenganzira kuri ya mitungo y'abagabo umugore adashobora kugira uburenganzira ku mutungo w'umugabo we umukobwa nawe adashobora kugira uburenganzira ku mutungo w'iwabo kubera yuko byitwaga ko ari umukobwa atari yemewe mu izungura itegeko rero mu rwanda ryaje rigugiye gukemurira ibibazo byari bihari bya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo abagore nabo babashe kwiteza imbere kuba dufite umubare munini w'abapfakazi ndetse n'umubare munini w'imfubyi z'abakobwa zari ziri aho zidashobora gucunga imitungo y'ababyeyi babo Igihe u rwanda rero rushyiraho amategeko rushyiraho amategeko ureba ibibazo abanyarwanda bafite ukanayashyiraho kugira ngo akemure ibibazo bihari muri ako kanya kandi ibibazo byarakemutse wa mugore agira umwanya nawe agira uruhare mu iterambere ry'iki gihugu kandi mu- turanabyishimira ibyo twagezeho ntabwo kumva ngo umutungo w'umugabo w'umugore umugore ari aho yapfakaye barumuna b'umugabo baje kuzungura umutungo we n'abana be baviriyemo aho Mhm.
kubera wenda yarasiga- yasigaye wenyine cyangwa yasigaranye n'abana b'abakobwa kuko umukobwa adafite uburenganzira ugasanga umutungo ugiye kwa ba se wabo cyangwa ku bandi bantu hirya ubwo urumva se umukobwa byari kuba bimariye iki wa muryango wa umugabo yaravunikiye umuryango we Mhm.
Eh, amategeko rero yaje agiye gukemura ibibazo byabaga bigaragara iyo amategeko agiye kujyaho ntabwo bashyiraho itegeko gusa kugira ngo babigire bashyiraho kugira ngo bakemure ibibazo bihari kandi bijyanye n'igihe kandi bizarambe igisubizo kizarambe kizanarambe kizanarambe gifashe umuryango nyarwanda kwiyubaka Eh, kandi tunagendere no ku mahame m- mpuzamahanga tuba twarasinye kugira ngo nayo ajye mu bikorwa
kandi ayo ma- ayo mahame ntabwo ari agahato kuyashyiraho umukono nk'uko yavugaga ati mwarengagije umuco wa kera mwebwe mushaka kujya mu by'abazungu Ni mu- u rwanda nirwo rwiyemerera gushyi- gushyiraho ayo ma- umukono kuri ayo masezerano nta muntu kuri aya uruhatira masezerano kandi tukareba amase- amasezerano atubereye Eh, uyu munsi niba abagore bara umubare munini jenoside irangira umubare munini wari mu gihugu nta- wari abagore kuruta abagabo ese abo bagore bari gusigara bari aho bicaye gusa bategereje ko batungwa n'abantu ariko abagore bagaragaje ko bafite ubushobozi harya icyo gihe jenoside yakorewe abatutsi ikirangira abagore ntibari mirongo itanu na bane ku ijana mu muryango nyarwanda Mm, nimba nibuka umuryango neza nyarwanda Eh, reba rero Kandi abagore abenshi bafite muri bo- uburenganzira imi- amasambu y'iwabo ntibayagireho uburenganzira ah.
Eh, ntagire uburenganzira iwabo isambu y'iwabo ikagenda gutwarwa n'abantu baturutse i kantarange ntagire uburenganzira ku mutungo w'umugabo we bigatwarwa n'abandi akicwa n'inzara
akambara ubusa kandi mwabonye akambara ubusa u rwanda rero rwashyizeho itegeko rikemura ibibazo byari biri icyo gihe risanze iryo tegeko hari ibyo ryibagiwe rirongera riki- rivugurura rya tegeko rishyiraho irindi tegeko Mm.
rihindura rya rindi ryagiye icyenda n'icyenda rishyiraho itegeko rya bibiri na cumi na gatandatu riza gusubiza ibindi bibazo byibagiranye mu gusubizwa muri rya tegeko ry'icyenda n'icyenda Mm. ariko se metero munyankindi nk'iki kibazo pacifique abajije ati mwirengagije umuco ntabwo mujya muhura nacyo mu rwanda
mu rwanda abataremera yuko umugore afite uburenganzira bungana igihe dufite itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda no mu burenganzira bwa muntu ndetse no mu- no muri sosiyete n'imbere y'imana tutanagiye no kunyura kuri constitution imbere y'imana abantu bose turangana duhere n'aho ngaho tugere imbere y'imana ese niba umugore n'umugabo n'abantu bose tungana imbere y'amategeko kuki umwe agira uburenganzira busumba ubw'undi undi akagira uburenganzira buri munsi y'ubw'undi kandi imbere y'imana tungana tukagira Mm.
na constitution twishyiriyeho y'u rwanda itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda nk'uko ryatowe ryashyizwe muri bibiri na gatatu rikaba ryaravuguwe kugeza ubu rivuga ko umugabo n'umugore bangana imbere y'amategeko kandi bafite n'ubushobozi bungana bashobora no guteza igihugu mu mu- mu buryo bungana icyo Mm.
gihe rero ntabwo ari ukwirengagiza umuco ahubwo ni ukugendana n'igihe tugirirebe u rwanda rurebera abanyarwanda bafitiye akamaro Mhm. radiyo ijwi niyo natwe ry'amerika dusubire mu muco Yego.
tuvuga ngo aba- reba kera bambaraga inshabure dushyiraho abakobwa basubire ngo tu- tu- tu- tureke umuco umuntu ajya yambara mu muhanda yambara inshabure agende yambara ubusa cyangwa amabere yanditse ngo ni umuco Mu- mu- mu muco wa kera tuvomamo ibyiza bishobora gukomeza kubaka u rwanda tukagi- tukabihuza n'ibindi kugira ngo twubake igihugu tugire na sosiyete nziza ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na metero munyankindi monique niwe uhagarariye haguruka mu rwego rw'igihugu hanyuma haguruka n'umuryango uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana mu rwanda kuri telefone turi kumwe na innocent innocent
yego muraho urahura akomeye akabazo kawe kagufi
yego noneho reka mbaze ka- akabazo kanjye ariko ndashaka kubanza kumubaza icya mbere yego aba so ntabwo mfite inararibonye mu bintu byanyishe ni- ni ukumenya wenda untuza kuzungura ngo mbifitemo ubumenyi buke nawe nagira ngo ase nunshira muri makeya izungura ni- ni iki cyangwa bituruka hehe noneho ikindi cya kabiri ndamubaza yavuze yuko ngo kera m- ngo ngo bahezwaga bari barahe- bahejwe nande niba mbere ba- barazunguraga noneho nyuma bakaza guhezwa bahejejwe nande nabwo aze kukinsobanuriraho icyabahejeje n'impamvu bahezwaga icyo gihe kandi mbere batarahezwaga icya kabiri ibi niba ajya kuzungura umukobwa mbere atarazunguraga ariko ngira ngo umuryango ujyaga gushakamo u- ku musore aba yajya gushaka yahasangaga imirima cyangwa amasambu ni ukuvuga ngo n'ubundi ngewe wenda mbona hari byarendaga gusa niba ama- imigabane iwabo yasangaga iwabo noneho ni ukuvuga ngo ku muhungu ah, iyo yajyaga gushakayo yayisangagayo nubwo iwabo kwa- aho avuka atayisangagayo ariko ubu ngubu iyo agiye gushaka hari abashiki be n'ubundi barayi- ba- biba eshanje bakayigabana n'ubundi ariko mbe- imbere yajyagaho umugabo yose akaba ari- ari nkaho nawe ayikubira nubwo iwabo atabonagaho noneho nagira ngo ansobanurire i- ikibi cyari gihari n'itandukano kuri njyewe nabonaga byenda gusa kubera ko ibyo atabonaga ku iwabo ariko aho yajyaga gushaka umugabo yayisangaga imitungo yose ikaba ari nkaho ariye ku muhungu we uyu muhungu we wazunguye cyangwa umu- icyo kwita umugabo we ye murakoze ubwo ngubwo ntasobanuriraho murakoze cyane urakoze nawe inose
yego metere munyankindi
yego wamwumvise rero
namwumvise agaragaje yuko hari ikibazo avuze agaragaza yuko ngo umukobwa iyo abaga agiye gushaka yazunguraga ku mugabo ariko ibyo avuze ntabwo byari biriho mu itegeko ry'u rwanda iyo umu- iyo yagaye n'ubwo yabaga yasezeranye yabaga icyo twita ngo mu gifaransa tukita ngo ya- yabenefisiyaga ntabwo yabaga ashobora ku ku izi furutiyeri ntabwo yari afite uburenganzira buzungura wa mutungo yabaga acungira wa mutungo abana yabyaranye na wa mugabo
bamara gukura Yaba bakawicungira atabyaye.
bamara gukura bakawicungira Yaba- hanyuma we akaviramo aho bakawikingira.
Eh, yaba noneho umugabo apfuye atarabyaye muri urwo rugo umutungo ugahita iwabo w'umugabo
ni ukuvuga rero umugore Urumva- ntabwo urumva uko yazunguraga byabaga aho bimeze?
yashatse
urumva rero ntabwo umugore yabaga afite ubwa burenganzira Eh.
yabaga arimo gucungira umutungo abana
hanyuma Yabyaranye yabajije n'umugabo yashatse ye yabajije ati izungura ni iki bituruka he Iz- izungura rituruka ritu- i- izungura rituruka ku jambo nyine kuzungura mu itegeko baranagisobanura neza mu ngingo ya mirongo itanu na rimwe bavuga ko kuzungura ni uguhabwa uburenganzira n'inshingano ku mutungo n'imyenda by'uwapfuye kuzungura urazungura uwitabye imana ni ukuvuga ngo kuzungura nta muntu uzungura umuntu akiriho kuzungura ni ukuzungura umuntu witabye imana
ariko nubwo na Ukagira kera byari uburenganzira n'inshingano ku mutungo n'imyenda by'uwapfuye na kera n'ubwo itegeko ritarajyaho mu kinyarwanda kuzungura n'ubundi bazungura uwapfuye
bazungura uwapfuye niko byari bimeze ariko icyo gihe wasangaga umukobwa iyo yajya- yasabwaga yabaga afite musaza we bamushyizeho ngo niwe uzamutunga nagira ibibazo umutware w'umuryango
umutware w'umuryango wawe bakagenda oya cyangwa abantu kuri basaza be bakagenda bagira uwo bamuha Eh,
byabaga mu mico y'abanyarwanda mhm.
Eh, cyangwa nanaruha azaza bavuga bati hariya hari ahantu ho kujya kuba hindushye ariko a- a- abenefisiya ibyo akuramo ariko adashobora kuvuga ngo ni ibye Mm.
Urumva yabaga rero uko byari bimeze.
byakomezaga kuba isambu y'umuryango byo nibyo yagombaga kuba umusambi y'umuryango akaba yicayemo gusa bamutunze ariko nta burenganzira abifiteho adashobora kwaka inguzanyo muri banki adashobora kugira gute ariko uyu munsi umugore agira bwene ubwo burenganzira kimwe n'umugabo ku buryo umutungo ashobora kuwushyira hariya ati banki dore ingwate nimumpa amafaranga nikorera imirimo agashyira hariya kuko umutungo icyangombwa cy'ubutaka iyo ari mu ivanga ry'umutungo rusange haba hariho mirongo itanu mirongo itanu ku ijana buri- kuri buri wese umugabo akamwemerera akabona akamwe akamusinyira akamwemerera yuko bafatanya bakagira icyo ateza imbere urugo rwe kuko umugore ashobora nawe kwaka inguzanyo kandi akanayishyurana neza
hanyuma rero ati kuzungura nanone bituruka na he wa mugore yego wundi wi- ufite umutungo we ku giti cye uyu munsi wa wundi noneho wari wabaga wapfakaye icyo gihe mbere ntiyashoboraga kugira ngo abe yashaka n'icyo akora ahubwo yagombaga kureba ngo arimo gu- gu- gucunga iby'abandi aracunga iby'umwana ariko uyu munsi kubera ko nawe abifite uburenganzira ari ibye arakamo ayaka iyo keredi agatunga umuryango we agateza na wa muryango w'imbere bitewe n'umugabo yasize akaba ugasanga byarenze byabaye byinshi kuruta uko byari biri mbere Mhm.
Mm, Ino kandi sa- abagore bamaze kubigaragaza muri iki gihugu cy'u rwanda ko bashoboye inosa yongera arabaza ati kuzungura Mm.
bituruka he ndakeka hari buriya yibaza ati ni ugukeka ariko bikomo byatangiye ryari mu muryango nyarwanda bikorwa gute ibintu nk'ibyo ariko rero guturuka ni ukuvuga icyo gihe byakorwaga bite mu gihe cya kera niko nibwira ahari
mu gihe cya kera nta bahungu bazunguraga nta mukobwa wazunguraga
yego
niko byari bimeze ndetse na mbere mbere y'abakoloni niko byari bimeze na nyuma y'abakoloni niko byari bimeze amategeko yagiyeho ntabwo yigeze ahabwa na wa mugore uburenganzira icyo rero nicyo kintu rero tugomba kuvuga ngo uyu munsi cyagezweho kandi tunishimira
akabazo ka nyuma ka inosenti ngo abagore bahezwaga nande
abagore mu guhezwa kwabo byari bishingiye akenshi ku muco ku muco utaramu hari aho mu guheza umugore wasangaga bishingiye ku muco bivuga ngo naramukoye akwitwa akamera nk'aho ari igikoresho byari ibintu bishingiye ku muco ndetse no ku myumvire iri hasi iyo myumvire nyine yo mu muco itari myiza yo kumva ko umugore agomba kuba ari umuntu uje uzanavuye na rimwe na rimwe abantu batarabyumva ko umugore aza ari kimwe n'umugabo mu rugo usanga bamwe hari ukimwita ngo ni umufasha akamwita nk'aho ari igifashisho yazanye kimufashaho umurimo we ni ukuza kungura umuryango ashatsemo nta kindi
yego
kubyara akungura wa muryango akawukorera n'ibindi nta bindi ibindi atabifiteho uburenganzira
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku muco n'amategeko yo kuzungura mu rwanda mu burundi babyita gutorana umutumirwa ni metere munyankindi monique uhagarariye haguruka mu rwego rw'igihugu mu rwanda kuri telefone turi kumwe na ngoboka jean claude jean claude we
muraho muraho thomas kamini uraho neza hitugusha ku ngingo amahoro y'imana abane namwe mwese yego twese yewe nabwo nk'uko bisanzwe ndambasaderi we gusha ku ngingo uhora ubivuga yego uhora ubivuga gusha ku ngingo mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa yego mu mudugudu wa rurema ya mbere nk'uko bisanzwe rero mbaje kubashimira mu kiganiro muri isanga mu twakirana yombi kandi twasha gutanga ibitekerezo bikanyura abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika muri rusange yego gusha ku ngingo jean claude we
nanzure ku ngingo ndashimira uwo muturirwa mwatuzaniye nibyo koko ahanini usanga mu rwanda ikibazo cy'izungura ni ikibazo gikunda kugora imiryango cyane muri rusange bitewe n'uko usanga nk'ibi bihe twaciyemo na kane bamwe bagiye batatana ugasanga noneho n'aho baziye rwose ugasanga basigaye b'abasaza ugasanga bari gushaka kubarya amasambu umuntu yavuga ngo njye kuzungura ahari kwacu ugasanga rwose kugira ngo bapfe kumwemerera ko ari we ugasanga biri kure ugasanga bigiye mu manza cyane ikibazo gikunda kugaragara cyane mu bantu baba barasigaranye amasambu ugasanga izungura rigomeje kuba ibibazo kubera kuterekana ibyangombwa biba bimuranga ngo bimwemeze koko niba bari bafitanye isano n'uwo muryango ugasanga rero ni ikibazo cyane kigenda kigora mu manza ahanini usanga byanagiye mu nkiko ugasanga bari kuburana byerekeranye n'amasambu ugasanga nk'umuntu agwejeje nk'isambu rwose arakwihakanye burundu ugasanga ariko wenda twebwe ikintu dukora nk'inaha mu karere ka ngoma ni uko hari abantu baba bakuze bahari bo baraza bakavuga ati uyu mwana twari tumuzi yari uwanyu rwose bimumwihakanaho n'urwabo batakiri ariko twari tumuzi ni uwanyu mugomba kumuzungurira ibya se akabibona cyangwa ibya nyina ntabwo kumuheza ari byo ariko ugasanga kubera ko harimo abantu byabaye bagiye bakigabuza amasambu akumva kumuha biri bube bimuteye ikibazo ahubwo agasaba kumwihakana ariko ikintu dushimira twose nkatwe urubyiruko ni uko abantu bakuze bagenda babidufashamo bakabasha kutwereka imiryango bakabasha no kutwereka aho amasambu yo kwa ba data yagarukiraga bakabasha kuturenganura naho batariho batariho baturya ujya kuzungura umuntu akakubwira ati reka sinkuzi ye jean claude we amahirwe ugira ni uko usanga hari abantu bakuze bakurenganura rwose tunashima Yewe.
n'amategeko Ah.
adukurikirana akabasha kuturenganurira ibibazo dufite Ye, nk'urubyiruko jean claude tugiye guhura nabyo hino amagambo hanyuma metere munyankindi nawe agira icyo avuga kuri iyo ngingo y'abantu babura ibimenyetso by'umutungo wa bene wabo ba- bagomba kuzungura hinira aho ngaho urakoze ikindi kibazo nagira mubaze eh ariko kagufi
Ehe, sana nda- nda- ndanzura ndanzura eh Iki- akandi kabazo ese umuntu atarasezeranye imbere y'amategeko wenda akabyara nk'abana noneho wenda nyina akajya kwitaba nk'imana agasigara se noneho uwo mwana yakura akajya kuzungura iby'iwabo iby'iwabo uravuga kwa nyina
eee asigaranye se gusa nyina yitabye imana umwana ashobora kujya kuzungura Eh.
kwa nyina Eh, nyina wenda Yego.
wenda tu- nk'urugero nanze ma- mama wawe ashobora nko gupfa wenda wo- mama wawe atarigeze akujyanayo cyangwa niba barakujyanye ariko wajyayo u- iwanyu wa mama wawe wa- eh uravuga bakakwihakana.
mama yarakubyariye hariya atabana na papa wawe
Eh, noneho wowe ukazahaguruka ukavuga uti jyewe nje mu muryango umbyara kwa papa eh, none se ubwo Eh, ngubwo urashaka kuzungu- gu- urashaka kubaza aho umwana yazungura ni hehe kuko wari wabanje kuvuga nga ukomeza
eh, ni ibyo navugaga nyine eh ese ese a- a- akenshi hari imbogamizi duhura nazo ah ukajyayo bakabanza bakagurisi- bakagusisimba mu buyobozi ugakizwa na bwa buyobozi uka- bakajya kuguha nk'i- nk'i- nk'ibyo bizungura nuko byabanje guca mu manza ese nk'abo babishinzwe ba- baduha nk'inzego z'ibanze bakazimanura mu midugudu cyangwa mu tugari zikajya zibasha gukurikiranira ibyo bibazo dore ko ari byo bibazo byiganje mu miryango cyane usanga arizo manza zi- ziba ziba mu nkiko zi- z'izungura z'ubutaka ye urakoze jean claude we namwe murakoze kandi by'umwihariko nshimira na ruhu rw'indabijabana nawe mu mwanya muramutuzanira kandi tomasi kamende urakoze n'abanyakiriye ku murongo kugira ngo mbashe kuvugana nawe bari abakobwa babiri kabisa ndabakunda cyane nabo bakoze ye ruhu rw'indawe twamubuze sinzi ibyo yararangariyemo urakoze buriya ni kone- ni konegisiyo z'i kigali wenda ko zirajya gukemuka n'umusaza rwamucyo hiti nawe arabakurikinisha mu ndemanweri ye urakoze jean claude murakoze cyane tomasi kamirindi metere munyankindi tubabarire twe- twarondogoye nuko A- ab- ab- aba- abantu rero bata- batabona ibyangombwa i- i- i- yego ibyerekeranye n'ubuhamya bw'ababazi bugi- ubwo buhamya buhabwa agaciro mu nkiko
ikiriho iyo umuntu yavutse hari icyo yavuze nk'abana bavuka ku babyeyi umugore utarigeze asezerana cyangwa akabyara gutya abana Mm, buriya ubundi inama umugore niba abyaye yakagombye akimara kubyara mu kwa- mu gukora ku buryo se w'umwana amenyekana kuko ntabwo umugore aba yamubyaye wenyine aba yamubyaye ko- hamwe n'umugabo n'umugore ariko ntabwo burya kuvuga ngo ubuhamya ntibubura ya- yatanze urugero ko hari ibyo bakoresha bagakoresha abasaza bakuru babizi bavuga ati uyu mwana turamuzi avuka kuri naka na naka icyo gihe iyo igikorwa igikorwa ni uko wa mwana iyo se akiriho akaba ari umubyeyi ubyemera amukorera kwemera umwana utabyaye akamwemera nako umwana yabya- atabyaye abyaniye icyo twita acte de reconnaissance Mm.
akamwemera nubwo atamubyaye muri mariage legale ikindi gishoboka ni uko iyo abyanze wa mwana ashobora gusaba gutanga ikirego gisaba gisaba ko wemeza ko ari se mhm.
abatangabuhamya nk'abo basaza bakuboko ko uwo musozi n'abandi babizi bakabyemeza akagira uburenganzira ku mu- ku ru- ku ruhande rwa se akazungura se ku ruhande rwe ariko kubera yuko aba yaranditswe ari umwana w'umudamu w'uwo mugore aba afite uburenganzira nubwo yaba yitabye imana kuri uko yabyawe n'uwo mukobwa ko ajya guhagararira mu izungura ry'iwabo Mm, uburenganzira ntabubuzwa
ye ibyo byose ni ukumenya kuba kwandikisha abana mhm.
ibyo bikemurwa no kwandikisha abana niba ubu ngubu ni ukuvuga ngo mu- mu- muri gahunda ya leta ndetse n'izi- n'indi miryango itegamiye kuri leta ibyo dufatanya dukomeza gukangurira yuko buri mwana wese uvutse yandikwa ubu nta mwana mu rwanda ukivukwa kwa muganga atanditswe Mm,
amara kuvuka agahita yinjira muri data minisiteri y'ubuzima ikamwinjiza mu- muri data za biri mu buryo buri elegitoronike bihita bijya no mu mushinga w'irangamuntu mhm.
ubu rero ni ikibazo kizakemuka uko niyo mpamvu navugaga ni u rwanda rureberera ibyiza n'ibishobora gukemura ibibazo kugira ngo bitazongera kuba ibibazo mu banyarwanda niba uri kwa muganga ukabyara umwana urahita bandika ngo yitwa naka mwene naka na naka Mhm.
iyi saha birakorwa mu rwanda ariko se metero munyankindi ibyo rero bigiyeyo yego nibyo nujya gufata irangamuntu uzaherwaho irangamuntu yawe muri Me- nida muri umushinga w'indangamuntu biba birimo metero munyankindi nkiri mutoya nabonaga abakobwa babyarira iwabo bagatinya bagatinya kuvuga ababateye inda ku mpamvu Eh.
zabo umwana akandikwa kuri sekuru
akandikwa kuri sekuru
ibyo ngibyo ubu ngubu bikozwe ntibyatera amakimbirane
byatera amakimbirane mu muryango niyo mpamvu umwana agomba kwandikwa ku mubyeyi wamubyaye Eh, ntabwo wambwira ngo nibajya kureba umukobwa yabyaye bagiye kumwandika kuri sekuru mm, baramwanditse banditse izina rya se ngo ni banditse sekuru kandi ni na se wa nyina none se umu- umukobwa yabyaranye na se nicyo kibazo
urumva na by'amategeko aba yapfuye Eh,
uba wanditse uba uhishe identite y'umuntu mhm, ariko iyi- niyo mpamvu nguvuga ngo ibyo byose rero byashobo- byakorwaga icyo gihe kera ubu ntibigishoboka
ese ahubwo mu rwego rw'amategeko ubwo ntabwo na- na- na- na- ahari n'icyaha cya- kiba cyarashaje ariko nta bantu bashobora Ni- kuregwa ni- aho cya- ngaho kiba cyarashaje ariko ariko umwana afite uburenganzira bwongera gusaba ko ajya ku irangamu- ku id- ku i- ku identification ye iriyo Eh.
umwirondoro we nyawo itegeko rya rindi ri- rijyanye ni- ni- n'abantu ryagiyeho naryo muri bibiri na cumi na gatandatu rigaragaza ko umuntu afite uburenganzira bwo gukosoza umwirondoro we Mhm,
akagaragaza ibimenyetso mhm.
umwirondoro we ugakosorwa
ariko rero abakoze sinzi nimba ari icyaha cyangwa se nimba ariko ni icyaha kubera ko biba byari binyuranyije n'amategeko yari ariho kiba cyabaye icyaha ariko nyine ashatse yakirega akacyita icyaha penari Eh, cyangwa akakiregera mu buryo bwo gusubizwa uburenganzira bwe mm, ibyo ni ingero z'ibintu bis- bikorwa n'ubu bwose ubu ngubu birakorwa ugasanga umwana bamwanditse ku mubyeyi utari we akajya mu rukiko agasaba ko yandikwa ku mubyeyi uri we mm, Aka- akanatanga n'ikirego akarega wa mubyeyi wamwandikije ku mubyeyi utari we mhm.
izo izo ni ni, ni dosiye zishobora kubaho kandi zinabaho tunafite tunafitiye na gihamya I- bene icyo cyaha ki- gisaza hashize imyaka ingahe
ntabwo igi- umwirondoro w'umuntu buriya ntabwo gi- ntabwo gisaza Eh, ntabwo gisaza kuko n'uburenganzira bw'umuntu ku- ku- kugira umwirondoro we mhm,
Eh, biri mu itegeko rishyashya eh.
Mm.
ubwo rero tuvuge nkanjye ndengeje imyaka mirongo itanu ntabwo ari ibyo ngiye kuvuga ni urugero gusa nitangira ntabwo ari byo ndengeje imyaka mirongo itanu iwacu banyandikishije muri ubwo buryo ubu ngubu ushobora guhaguruka nkagenda nkavuga nti a ndakosoza icya mbere ndakosoza umwirondoro wanjye icya kabiri ndeze abankorera ibyo ngibyo icyo kirego urukiko rwacyakira
rwacyakira ugaragaza ibimenyetso eee
usaba gukosora umwirondoro wawe Mm.
abumva rero bumve
Ushobora gu- i- rwose itegeko rya bibiri na cumi na gatandatu ryerekeye abantu n'umuryango Mm, hari uburyo byateganyije uburyo umuntu akosoza umwirondoro we iyo wanditswe nabi cyangwa yanditse bi- bi- bi- harimo amakosa mu mwa- mu iyandikwa ry'umwirondoro we mm.
Mm.
ijwi ry'amerika uburenganzira rero ama- abanyarwanda bate- amategeko y'u rwanda ndetse na leta y'u rwanda uritekerereza abanyarwanda amategeko abereye kugira ngo abantu babashe kugira uburenganzira kuko ushobora gusanga uyu mwanya bakwanditse ku mubyeyi utari we ukavutswa uburenganzira ku mubyeyi wawe kandi ahari eee
Mm.
ntuzungure ku mubyeyi Ntuzungure wawe umubyeyi wawe ntuzungure naho wanditse
naho wanditse abandi bu- bu- ukade- bi- bu- uka- wahazungura urahazungura kubera ko uhanditse ariko Ariko- ukazungura wenda nk'uruhande rumwe Ariko- bakwanditse kuri sogokuru wawe yego undi witwa ninyoko ni mushiki wawe
yego
ubwo se nyina nyoko nyoko uzamuzungura nyine nawe na- muzajyana hamwe nyi- nyoko azungure ubwo uzazungura kuri sekuru sogokuru wawe
uzungure no ku Uzungura wenda mutungo ruhande rwa nyoko- no kuri nyoko gusa ariko wenda bari kugira nyoko yarakubyaye ahandi
Mhm.
yarakubyaye ahandi kandi aho ha- ushobora- ufiteyo uburenganzira bwo kuhazungura wari kuzungura n'ubundi nyoko ku ruhande rw'iwabo ukongera ukajya no kuzungura no kwa se kwa so wakubyaye Mm.
Mm, hari uburenganzira umuntu aba avutswe
ababyeyi rero nabo bakwiye kwirinda gukora bene ayo makosa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na metere munyankindi monike uhagarariye haguruka mu rwego rw'igihugu kuri telefone turi kumwe na bikora imana bikora imana we akabazo kawe
ikibazo cyafite vugira muri telefone neza
ikibazo mfite eh
nk'iyo umuntu a- a- a- umugabane kwa se, aho yabyawe vugira muri telefone neza ntabwo isohoka neza di
ndavuga eh iyo umuntu ahawe umugabane ahantu avuka nko kwa se yego kandi afite no kwa nyina yego ubwo bo ubwo yarabyawe yarabya- ubwo nyine ubwo akajya kugabana kwa mukase aho se yari ari
aha bakaba baramuhaye umugabane yemerewe kugaruka akavuga ngo inzu yashakiwemo n'undi mugore nayo nibamuheho umugabane
Ye-
bashaka Ye- kuvuga ngo ubwo ngubwo niko yahawe bikora ima bikora imana asobanura ikibazo cye neza yego bikora imana umuntu wi ubwo urashaka kuvuga umuntu abyawe n'umupapa ufite undi mugore eee noneho agiye kuvuga ati ndashaka kuri iyi nzu mubamo ya papa ari kwa mukase Eh, eh, kandi baramuhaye n'undi mugabane tuvuge w'isambu kwa nyina Eh, aho ngaho kwa se n'ubundi Eh, aho ngaho kuba umugabo kwa se.
wamubyara amuhaye undi mugabane Eh, ubwo noneho urashaka kuvuga afite uburenganzira ku nzu no ku bindi bintu
Eh, Eh, reka metere munyankindi agusubize
murakoze afite ngo uburenganzira ku ruhande ab- azunguye ku ruhande ngo i- ise abonye umugabane kuri se yego
si icyo yavuze Ye- mu Akongera no by'ukuri kujya mu ku- by'ukuri metere yavuze ati Mm.
umwana azunguye kwa se abonye umurage we w'i- w'ibindi bintu Mm.
ariko noneho no ku nzu se abamo abanamo na mukase wa wa mwana umwana afite uburenganzira kuri iyo nzu
afite uburenganzira kuri senkanti purusa ya se afite mirongo itanu ku ijana ise afite kuri kuri iyo nzu wa mutungo uhari Eh.
kuko na inzu nayo iri mu Ahera ko mutungo nimba- usanzwe Um- um- inzu nayo iri mu mutungo umugabo afatanyije n'umugore Eh, kandi umwe afiteho ni ukuvuga ngo wa mwana wavutse hanze azaza ahurire na ba bana bandi bavuka ku mugore w'isezerano ku ruhande rwa se ku ruhande rwa mukase ho ntazinjiramo kuri mirongo itanu ku ijana yo ku ruhande rwa mukase mm,
Eh, ariko ku ruhande rwa se ibyo ibi- ibyitwa ngo ni umutungo wa se wose muri mirongo itanu ku ijana azajya agendanamo n'aba bana bavuka kuri wa mugore wundi wa se
mu magambo makeya tuvuge ubwo nyine umwana yabonye irage rye ku bindi bintu noneho no ku nzu tuvuge ifite agaciro ka miliyoni mirongo itanu ni ukuvuga ko se ayifiteho uburenganzira kuri miliyoni makumyabiri n'eshanu n'izo umwana yinjiramo Makumyabiri zonyine n'eshanu. nijya kuzungurwa ya nzu Eh,
aza- nawe azagiramo uburenganzira kuri za Kuko miliyoni niba makumyabiri ushobora- n'eshanu gusa ushobora guhabwa irage ariko bitavuze ngo mwizungurana ibindi bi- umu- umu- wa wundi nyiri uguhaye irage Mm, akavuga ntabwo yigeze ateganya wa mutungo wundi usigaye ko uzagira uzongera ugaruke no muri wa wundi yaraguhaye mbere mhm.
nta nubwo ari ni ni- ni- ni- ni ukuvuga ngo irage ryo rifite uburyo naryo itegeko ririteganya risobanura uko rikorwa Mm, ubu ngubu umu- umu- umugabo a- ababyeyi bashobora gukora irage igisobanuro cy'irage ni igikorwa mbonezamo amategeko kigirwa n'umwe mu bo kireba gishobora guseswa kandi kigakorwa muri bumwe mu buryo buteganywa n'itegeko aho mhm.
umuntu agenda amerekezo y'ibintu bye igihe azaba atakiriho uraga yikuraho ibintu nta kiguzi uraga akabyegukana ari uko uraga apfuye Mm,
ni ukuvuga ngo irage nta n'ubwo irage nta n'ubwo ubyegukana umuntu akiriho mhm.
ubyegukana ari uko nyirabyo yitabye imana Mm.
Mm.
ndibwira yuko bikora imana asobanukiwe ahari ni ukuvuga umwana mu magambo make afite uburenganzira ku mutungo wa se wose Mu- mu magambo make ashobora kuraga umutungo we azu- a- a- ashobora kuraga igice cyangwa umutungo we wose hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko atarenze ibyo itegeko riteganya Mm,
A- ubu uriya umuntu aba ariho ariko akagegena amerekezo y'umutungo w'igihe azaba atakiriho mhm,
kugira ngo bizagende neza mm,
kuko ubu umutungo ni uw'umugabo n'umugore nta bya bindi ngo umwana mu- mu- atagira akagera ariko iyo akora irage hari ibyo asiga kugira ngo abazungura bazabigireho uburenganzira eh.
Mm.
ese iri tegeko hari aho riteganya bya bindi byo mu muco hari umuntu wigeze kuvuga iby'umuco witwa pacifique ndetse na inose ntigeze kubigarukaho kera hari ibyo bitaga ingarigari iri tegeko hari ikintu gisa na gisa n'ingarigari riteganya
nta kibamo itegeko ry'u rwanda rishya nta ngarigari ribamo nta ngarigari ibamo ni ukuvuga ngo iyo iyo aba umubyeyi yitabye imana wamutunga uzungurwa na wa wundi ufiteho uburenganzira babandi ijana ku ijana nta ngarigari ikibaho mu itegeko ry'u rwanda hanyuma ingarigari tugerageje gusobanurira abantu ahari batasobanukirwa neza ingarigari cyari igice cy'umutungo w'umuryango wabaga uri aho ngaho gisigara aho ngaho umugenewe indushyi z'abakobwa bazaba baradushye iyo bashatse bashaka bakagaruka iwabo niho rero bakagaruka iwabo ni ibyo byabaga nicyo cyabaga ari ingarigari yari icyo bakamuha cyangwa abakobwa batagize amahirwe bagumye bagumye iwabo ariko ubu umubyeyi iyo yitabye imana hakaba hari abana b'abakobwa bakiriwe baba n'abashingiwe n'abandi bose bafite uburenganzira kuba mutungo ku buryo bungana muri iki gihe niko bimeze hanyuma nanone ku ngarigari twibukiranyije n'ubwo umukobwa yaruha atarashatse cyangwa se agashaka akaza kugaruka iwabo ibyo gushaka bimunaniye yajyaga yafataga igice cy'ingarigari ariko ntabwo abaga ari umutungo we ni ukuvuga abana yahabyaraga tuvuge ntabwo babaga bifiteho uburenganzira ntabwo babaga bafiteho uburenganzira eee byabaga aho ngaho ari ukumutunga gusa kumugaburira aha ariko anikorera yego anikorera nyine bakamuha n'akarima bakamuha ka karima k'uburushyi ahinga
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubwo rero noneho ni ukuvuga iby'umuco abantu bari bafitiye impungenge bamwe na bamwe ndizera yuko bagenda basobanura ko basobanukirwa ko itegeko nta muco ryishe mu by'ukuri kuko nimba umuntu yavutse afite uburenganzira hari umuntu wigeze kuvuga numva atumva ukuntu umukobwa agomba kuzungura kwa se hanyuma nashatse kumubwira ntariko se nkawe ufite umwana w'umukobwa ufite umwana umwe w'umukobwa cyangwa se ufite abana b'abakobwa gusa urumva wakora ugakora ugakora hanyuma wapfa ibintu byawe abana bawe kuko ari abakobwa gusa ntibabigireho uruhare nashatse kumubwira icyo ngicyo ndifata hari icyo wakivugaho nyine nawe urugero ari we wabikoreye akabikorera yabyara abana b'abakobwa hanyuma yamara kwitaba imana umugore ntabifiteho uburenganzira abana be ntibabifiteho uburenganzira umuco ngo kugira ngo twishe umuco ese ubwo urumva yaba yarakoreye iki kugira ngo bitunge abandi cyangwa yakoraga kugira ngo umuryango we uzabeho neza igihe azaba atakiriho mu masaziro yawo
yego
iri tegeko rero ry'izungura ryaje rije gukemura bya bibazo bikomoka ku muco eee ni nayo mpamvu abantu bagomba kumenya itegeko ryo muri mirongo icyenda n'icyenda ndetse n'irya bibiri na cumi na gatandatu ryaje ririhindura ririya rikarivanaho rikagajyaho itegeko rijyanye n'igihe ni ugukemura ibibazo byakomokaga ku muco byatumaga umugore atagira uburenganzira ku mutungo icyo ni cyo kintu cya mbere iri tegeko ryagiyeho hanyuma buriya se twavuze yego ko umuco wari mu mitwe y'abantu mu myumvire y'abantu mu maraso y'abantu y'abanyarwanda bya bindi byo by'uburinganire bw'umugabo n'umugore hamwe na hamwe bigenda bitera utuntu tw'ingorane iri tegeko ryo ntabwo nta tuntu tw'ingorane ryazanye tuvuge ngo umunyarwanda yihanukire ngo ah ngo umugore wanjye aransuzugura ngo kubera ko dufite ibintu twese tubisangiye ngo ntabibaho ibyo ngibyo
bibaho ari nayo mpamvu tugomba gukomeza itegeko riraza hakabaho abaryumva ko rije rikemura ibibazo hakaba n'abumva yuko rije rije kumva yuko bagiye gusuzugurwa n'abagore abagabo bamwe ariko ari nayo mpamvu tugomba gukomeza guteza imbere uburinganire hagati y'umugabo n'umugore ndetse n'umusore n'umukobwa twigisha twigisha tugaragaza ko ibiriho ari ibituma bose bagira uburenganzira bugana imbere y'amategeko dukomeza no kwegera abaturage ndetse dufatanyije n'izindi nzego mu kumenya ibibazo biri mu miryango biterwa n'abantu bagifite bya bisigisigi by'umuco hari- ndetse harimo n'aba bandi babana batarasezeranye avuga ati ninsezerana umutungo urahita ubuwe Eh,
atarahita awugiraho uburenganzira Kugira ngo atangira akomeze asuzugure yi- ajarajare Eh,
Eh, kandi ibyo byose ntibakamenye ko biza bikomeza bitera amakimbirane mu miryango kubera ko utashatse gukora ibigomba gukorwa kandi ari byo Rero, bisubizo niyo mpamvu Aha.
inshingano y'umuryango twebwe umuryango waguruka nubwo tuvuga dukora ubuvugizi ngo hajye amategeko anoze tugafatanya n'izindi nzego ariko dukomeza kwigisha mu baturage Mm, dukora ubukangurambaga kugira ngo amategeko yageriyeho amenyekane kandi afashe abanyarwanda muri rusange mu gukemura ibibazo bihari mu miryango mhm.
ari Ne- nayo mpamvu usanga akenshi banatugana niyo banagize ibibazo byo mu izungura batugana kandi bikanakemuka yego
ndetse na wa mugore utarasezeranye nk'uko nabikubwiye rya tegeko rirwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rimuha uburenganzira kuri kimwe cya kabiri n'ubwo atasezeranye Mhm.
kubera ko aba yarakorewe wa mutungo amategeko y'u rwanda agenda ajyaho kugira ngo akemure ibibazo bihari Mm. metre dusigaranye nk'iminota ibiri gusa hari umuntu nibwira yuko agiye kudusoreza iki kiganiro utegereje kuri telefone tumuhe akajambo kagufi noneho uducira umwanzuro yitwa christiana christiane we akabazo kawe Eh, yego akabazo kawe
muraho ne- neza tomasi uraho urakomeye gusha ku ngingo Eh.
dusigaranye gahe gato Eh, yego nanjye ndashyigikiye icyo cyiyumviro cy'uko bo- bobanganisha umu- umu- umu- umukobwa n'umuhungu Mm.
yego
urakoze cyane
sawa ye metre ducira umwanzuro rero kuri iki kiganiro muri isanga cy'uyu munsi
mm. murakoze twebwe turishimira nk'umuryango haguruka ibikorwa tumaze gukora ndetse mu- mu mu bijyanye n'aya mategeko agenda avugururwa ndetse n'ibyo dukora mu gufasha abagore kugera ku burenganzira bwabo twagiye dukora ibikorwa byinshi mu bijyanye no kubahagararira ndetse no kubaha inama twagiye dutanga inama nyinshi kuva mu myaka mu mwaka wa bibiri na cumi kugera mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu hari imibare ifatika twagezeho abagira inama zishingiye ku mategeko ni abantu ibihumbi cumi na bitandatu magana atandatu mirongo itatu na barindwi Mhm.
ndetse abo twunganiye mu nkiko ni abantu mirongo ita- magana atandatu mirongo ine na barindwi Mhm.
ababu- a- a- ababuraniwe mu nkiko ibihumbi bi- bibiri magana atatu na bane Mhm.
ibi muri rusange ishusho y'abagore ya- bari bafite ubu- intege nkeya haguruka yabafashije mu myaka itanu ishize ariko muri uyu mwaka ibyo tumaze kugeraho tumaze gufasha aba muri uyu mwaka wa bibiri n'umunani- na cumi n'umunani nabwo Mm.
tumaze gufasha abagore makumyabiri na batanu tubasha kuregera izungura kugira ngo bagire uburenganzira amafaranga Iki muyakura he gikorwa mete cyatugezwe buri- ko ari menshi Ama- amafaranga ni menshi ariko kubera ko umuryango waguruka tu- twimakaje umuco w'ubukorerabushake Mm, mu ba- mu mu banyamuryango ku buryo n'iyo tugize amahirwe tubona umufatanyabikorwa wemera kugira icyo aha wa mwavoka wiyemeje wa munyamategeko wemeye kujya kumu- kumwunganira mhm.
kugira ngo abone kitari igihembo ahubwo cyitwa kinka ari nk'icyo kumufasha muri ako kazi Mm, ariko tugira abafatanyabikorwa bajya badufasha muri ibyo bikorwa tukabasha gufasha abagore b'intege nkeya babujijwe uburenganzira bwabo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twaganiraga na metere munyankindi monique ahagarariye umuryango uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana haguruka mu rwego rw'igihugu cy'u rwanda metere munyankindi ndagushimiye cyane
murakoze cyane kuba mwampaye akanya muri iki kiganiro kandi tuzakomeza dufatanye kugira ngo tumenyekanishe aya mategeko abanyarwanda bumve icyiza cy'itegeko ry'izungura ndetse n'andi mategeko abereye abanyarwanda tuzajya tubiyambaza rwose urakarama murakoze murakarama namwe ye inshuti z'ijwi ry'amerika rero twaganiraga ku byo kuzungura mu rwanda mu- mu kirundi babyita gutorana nibyo rero twaganiraga na metere munyankindi monique mwese rero uko mungana mureke mbashimire rwose mu kanya mu mino- mu masegonda makeya ni amakuru avunaguye nongere mbashimire uko mwitabiriye iki kiganiro nabo tutashoboye guha ijambo nakagaruka murakarama
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika